for me make una reason this with me how can a woman go dey give her husband timetable before im go enter toto before im go have access to that paradise The woman will come tell di man Now friday o 8pm na im we go dey do am and after that 8pm i no go give you access again The man go argue The man go argue as a human being And then when that Friday reach, children go dey play. They will attend to children, no be so. Eight o'clock go reach, children never sleep. Then nine o'clock, half nine, children come manage to settle. Okay, honey, give me toto. You go see where some men go to say, honey, please, I beg of you, give me access. I won't fuck. I won't feel you. E don't take. Ah, honey, don't take." pikonu naụ ikonu nyegodena m ikpunu nyegodena m ikpu ka m fele gị nne m magwakonde o magwakonde get mind say my darling e don pass eight o'clock my day dey very very hectic I, in fact, I, I, all everything I do today, eh? Everything just there on my body, pain everywhere. Darling sister, give her the body, make a massage for you. They go there Iku. Give the man to Toto. You know they good. When this man eventually like just go out there, go try another person. You go only take by God's grace to bring the man back again. Tomorrow they'll say, Amen. Oh man, they're cheato, they're cheato. Oh. Now listen, sometimes as circumstances now they push them, they go. Yes. For the first say you don't marry, I'm not me say. you don't get the man completely. Even even when you mess up, the man going to take your you know your, your, your mess. My darling sister, give the man to do. As long as say rain they fall there, as long as say you they sound health they there, even those things they give them every day, but make sure it's your responsibility. Yes, to satisfy the man, to give him breast to suck, and to give him quick sister to give up. no the give timetable there's the, the the only the only time we you supposed to stay away from it Now when that place they rain but beside it my sister They give the toto even when you are tired try to relate that to your man make him understand and be after after that very time try to give her. shift your yansh go one side give am make him chop you too try to dey present so that you go enjoy am one love